furaha manu moja.
mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana nongeye kubasuhuza ikiganiro cy'uyu munsi cy'agasaro kaburaga ndagifatira ku mugani wa kinyarwanda umubyeyi ahoza undi amage abanyarwanda banyuzemo ntiyabibagije urukundo hari benshi batoye abana b'imfubyi babarera nk'ababo hari abana b'imfubyi barera abandi bakabakunda batirebye hari ababyeyi babonaga abageze iwa ndabaga bagatabara bakabafasha abana mu kiganiro cy'uyu munsi murumva umugabo wasize umwana we ku kirwa cya maheba mu ruzi rwa kongo agaruka mu rwanda na n'ubu yari atarabasha kuvuga agahinda ke yatewe imbaraga n'undi mubyeyi yumvise avuga ko nawe yasize inyuma abana be n'umugabo we ahitwa mbandaka hano mu kiganiro agasaro kaburaga nabibabwiraga mu kanya ngo umubyeyi ahoza undi iri ni ijwi ry'amerika
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
nabibabwiraga mu kanya kubyara nturere uwabyaye amatage akabatandukanya amuhunga eh, ni ibintu bitavugwa bibabaza umutima bikawushegesha hashize imyaka makumyabiri n'irindwi umwana witwa muhawe nayo mariya edith Duterte avutse avukira mu nkambi ya Karehe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu yahoze yitwa Zaire mu mujyi wa Bukavu yahunganye n'ababyeyi yari uruhinja kugeza ahitwa Bamanya mu kirwa cya Maheba mu nkengero z'umujyi wa Mbandaka papa we yitwa Viateur Nahayo amaze amezi atandatu ategereje kuza mu kiganiro agasaro kaburaga inkuru ya Marie Edith Muhawe nayo ni inkuru y'umwana wahawe abamurera kugira ngo bamuramire papa we na n'ubu avuga ko adasinzira dore inkuru ya viateur nahayo ari mu karere ka bugesera umurenge wa gashora akagari ka kagomasi umudugudu wa kiruhura natangiye gushakisha muri mirongo cyenda n'umunani duhungutse niyambagaza kuruwa ruje na n'iyi miryango ya gaturika ariko barananirwa bavuga ko aho hantu ari kure batashobora kumenya amakuru yaho ubwo aho numvise ikiganiro nibwo nanjye nagerageje gushakisha uburyo ki namenya inzira binyuramo kugira ngo mbonane n'ijwi rya amerika nza kubona umufasha amfasha kubona inimero y'uyu munyamakuru uri kigali rike niko kumwandikira hanyuma mwandikire niko kumubwira yo kumusaba ko ashyira ku rutonde nibwo numvise mu magambo hari mu kwezi kwa karindwi nibwo byashyize ku rutonde warakoze cyane gutegereza igihe kirageze none uwo urangisha ninde nahayo uwo ndangisha ni umwana wanjye w'imfura nabyaye muri mirongo cyenda na gatanu ubwo twari mu buhungiro buri nabwo nashakiye mu buhungiro hanyuma uwo mwana avukira mu cyahoze ari nkambi ya karehe aho intambara zibereye ubwo twakomeje urugendo tugera za masisi tuzi masisi tugira ucuro umwe n'umwana ahetswe ubwo hari muri za mirongo icyenda na gatandatu turakomeza tugera za kisangani kisangani tujya za ikera opara ko twari kwambuka inzuzi iyo za ekwateri niko kugera bandaka ubwo bandaka rero niho yaje kuburira kubera ibihe bidasanzwe by'intambara idasanzwe ikomeye iyo uvuga ko ariho yaje kuburira umwana w'uruhinja mwajyanye muhetse yavuye mu mugongo ate yabuze ate byagenze gute uko yabuze hari mu gitondo cy'ifatwa ry'umujyi wa bandaka hanyuma kuko abantu bakuru ntaho bashoboraga guhishwa ariko mu butabazi bwa abanyekongo bafataga abana b'impinjatiri mu gihe abana batazi kuvuga umwana utazi kuvuga ko ariyo bafata bakamugumana abandi tugakomeza turi mu mashyamba ubwo mama we rero muri uko kuburana mu masasu y'igitondo nibwo yaje kugenda asanga aho bari gutanga abana na- ba- baramumwaka aho yari kumwe n'umudamu w'umunyabutare w'igikara ambwira ko umwana ndetse ngo yari yambaye agapantara gatukura ndumva ariko yari yamwambitse mu gitondo ariko afi- amusigana n'igishora kirimo amabara y'umuhondo n'umweru amusiga ahantu mu kirwa cya mareba ku kibandaka hafi y'aho twategeraga indege none se uwo mwana birumvikana nimba mbyumva neza hari abantu b'abagira neza bavuze bati nimuduhe abana tubasigarane mwebwe mugende abo bantu mwahaga abana hari akazina kabo muzi uwo mwana mumutanga hari ababwiye ati ndamwakiriye hari agapapuro yabahaye ati nimugende nimugaruka nzamubasubiza byagenze gute ni ukuvuga twarongotanaga mu mashyamba madamu we yari yasigaye inyuma hanyuma aho amariye kongeraho ama makuru ambwira ko umwana bo bahise bagera ahantu bari kumwe n'undi mama bakavuga ati muzana abo bana ngo ambwira ko umwana yamuhaye umumama yari ari kumwe ngo n'umuhungu we ariko yari yaje kunsobanurira ko ngo yari nk'umugabo none se aho ku kirwa eh, cy'amaheba mwasize abana nyuma ugarutse mu rwanda ugasiga imfura yawe nyuma aho ngaho mu nkengero za mbandaka wigeze u- utekereza ukavuga uti igihe nikigera nzagerageza nsubireho njye kureba aho nasize imfura yanjye nagerageje ku- kwiyambaza nk'abapadiri kuko ko aribo bakunze kugenda cyane nabaza akavuga ati aho hantu za bandaka ni kure cyane nta makuru wamenya ati aho hantu nta n'uwahagera ubwo rero ku bw'amahirwe y'impuhwe z'imana numva imana yarabakoresheje aho abantu batangiye kurangisha niho nanjye kujya ku murongo mvuga inti wavuga aya mazina y'umwana nkasobanura amakuru wenda uwiteka aba yakimurinze na a- amakuru yakumva hanyuma nawe agashobora kuba ya- yabona ababyeyi be agataha mu gihugu cy'ababyeyi be none izina ry'umwana wawe urangisha rimbwire yitwa nde umwana wanjye yitwa muhawe nayo marie edite yasigaye aho ngaho i bandaka uvuye ku kibuga cy'indege a- aho indege zazanaga abantu i kigali muri mirongo cyenda na karindwi hari mu kwezi kwa gatanu ni nko mu birometero bibiri mu birometero bibiri uvuye ku kibuga cy'indege ariko ni rwagati mu ruzi rwa kongo iyi kuri Fleve Desire Miri Fleve yaramanukaga ariko noneho kubera ko twari tuvuye muri izo muri izo santere ahantu boroye inka cyane duhu- tujya aho ngaho mu nkengero ze- za Fleve aho Fleve iri kugenda inyura ariko turi mu mazi n'ubundi ariko twumva ah, ibiza mu mazi hakurya n'ubundi aho twari duhagaze hareba ari mu mazi none ubu uwagerageza gusubira mbanda akagashakisha icyo kirwa cy'amaheba agashaka uko yabona umwana wawe marie edite muhawe nayo yabariza he hari agasantere gahari hari akaduka gahari uretse uwo mugabo n'uwo mugore mwasigiye umwana hashize imyaka makumyabiri n'irindwi abantu barakuze barahindutse ariko se hari akantu wambwira umuntu yaheraho akavuga ati ugakoresheje wahagera abo bantu mwasigiye abana bari ba- ni iki kibaranga basengeraga he bavugaga uruhe rurimi ubu bavugaga ibirebana n'iringara n'iringara bakoreshaga n'igifaransa ariko uvuye aho ngaho kuko tumaze kuva muri ako karwa muri iki kirwa kuko cy'u- cy'uruzi baratuza- twarazamutse duhita duhingukira kuri iyo santere baravuga ati ni muri iyi santere banyuzemo hanyuma twe bahitaga baduhereza impungure duhita tugera mu modoka za hsr zigahita zitugeza ku kibuga cy'indege ugeze aho ngaho imodoka zashyiraga abantu ku ki- kibuga cy'indege uvuye mu mujyi wa bandaka ndani kuko twahindukiye mu mujyi wa bandaka hafi y'aho ibyombo byapakiriraga abantu ko niho twagira ikibazo dusubira mu kuboko kw'iburyo muri ako gace viateur nahayo ndagushimye cyane kuba uh, waritabaje ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaboroga kugira ngo tugufashe kubona imfura yawe marie edite muhawe nayo urakoze kuri ayo makuru kandi ngushimiye kwihangana wategereje igihe kirekire ukomere tuzafatanya kumushaka bo nanjye ndabashimiye imana igumye iba- ibakomeze ibongerere imigisha myinshi kuguma gufasha abana babuze uwiteka akazajya bacyura mu gihugu cyabo kandi dukomeze hanyuma imana igumye ibaturindire rwose tubukira turi benshi kandi amasengesho y'abana b'imana n'amaguma kubageraho cyane mukomeze
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona undi mubyeyi watandukanye n'umwana we w'imfura ari uruhinja dore hashize imyaka makumyabiri n'umunani yitwa marie claire nyirahabimana uwo mwana witwa urujeni denise yari ahetswe na nyirakuru uwo mukambwe yaruhuwe n'uwari ukiri muto aramumutwaza kuva icyo gihe ntarongera guhura na nyina denise urujeni n'imfura iwabo nyina marie claire nyirahabimana atuye mu karere ka gasabo mu murenge wa gisozi mu kagari ka musezero mu mudugudu wa kagara yanyuze ku cyicaro cy'umuryango utabara imbabare seyiseyeri i kigali kugira ngo agere ku gasaro kaburaga nagerageje mbwira abantu ngo bazinshakire bakambara ngo byabananiye ubu nagiye kuri seyiseri nibo bayimpaye ni byiza kubitabaza dutahiriza umugozi umwe muri kino gikorwa eh, cyo guhuza ababuranye n'ababo none ubwo ugeze mu kiganiro agasaro kaburaga ninde urangisha nifuzaga ko mwamfasha gushakisha umwana witwa urujeni denise twakundaga kumwita cinete Eh, twari dutuye i kabuga tukaba twarahunze turi kumwe na nyirakuru ari we umuhetse tunyura mu nzove ndumva baramumwakiye hafi yo kuri rase haje imodoka irimo umukobwa witaga umukobwa wa musenyeri nta mwanya urimo muri iyo modoka abwira nyirakuru w'uwo mwana ko icyo yamufasha ari uku yamutwaza uwo mwana iyo twaje gukurikirana dusanga uwo mukobwa wa musenyeri aba mu nkambi ya enera hanyuma muri iyo nkambi ya enera rero ngo bigeze gute- hayigeze kubamo imvururu bateramo gerenade uwo mukobwa witaga umukobwa wa musenyeri yitaba imana n'umupadiri ngo bari bari kumwe yitaba imana uwo mwana urujeni denise ikara zamufashe ku rutugu akaba ngo afiteho inkovu hanyuma rero iyo nkambi imaze gusenyuka rero ngo ushobora kuba yajyanwe n'umuryango w'uwitwa kwa bugira imfura bahoze ba- bafite impirimari hano mu rwanda umuryango wo kwa bugira imfura akaba ariwe bari kumwe n'uwo mwana bari mu rwanda cyangwa se bari mu kindi gihugu umudamu wa bugira imfura atuye hano i kigali hariya mu gakinjiro hafi na banki popirere abakobwa b'uwo mukecuru ngo nibo bafite uwo mwana bamufite mu kihe gihugu bo bakaba batuye mu gihugu cy'ubufaransa ayo makuru uwayabahaye yababwiye ko ari amakuru y'impamo ayo makuru u- uwayaduhaye ni umusore wiganye na musaza wanjye twari duturanye i kabuga kubera ko yari asanzwe agenda mu rugo iwacu niwe wayaduhaye ariko tumukurikiranye ngo tumubaze byinshi aratwihisha Tu- dusubire gatoya mu nkambi ya ya inera abo bantu bo kwa bugira imfura uvuga iyo nkambi ya inera bayinyuzemo bahuriye hehe n'uwo mwana aho bahuriye ntabwo mpazi uwo muhungu gusa niwe watubwiye ko amakuru ya nyuma afite ari uko uwo mwana ari mu- ari mu muryango wo kwa bugira imfura ubu se ko hashize imyaka makumyabiri n'umunani uwo mwana urujeni ni wowe wamwibyariye umwana urujeni ni njye wamwibyariye rwose niwe mfura yanjye hagashira imyaka makumyabiri n'umunani utazi aho imfura yawe iri Eh, nagerageje gushakisha muri seyiseri ariko bagakomeza kumbwira ko nabo barimo gushakisha bataramubona none se ko umudamu wabugira imfura ari aho ngaho i kigali wigeze umwegera uramubwira uti hari amakuru mfite ambwira yuko imfura yanjye iri mu muryango wawe icyo kibazo warakimubwiye waramushatse waramubonye yego nagerageje kumu- kumwegera ngo tuganire mubwira ko ko hari amakuru mfite y'uko umwana wanjye ari mu muryango wabo Eh, nawe ambwira ko hari amakuru afite ko abakobwa be bafite abana babiri b'imfubyi barera ndetse ko hari umwe baherutse gushyingira uri mu kigero cy'imyaka y'uwo twashakaga kingana n'uwo nguwo hanyuma dukomeje kumukurikirana aratubwira ati ariko ndabanza mbaze umukobwa wanjye ni uko bimeze ati nzabasubiza yaranshubije ariko noneho aza yahinduye ya makuru yatubwiraga arambwira ati umukobwa wanjye namubajije yambwiye ko nta bana bangana muri icyo kigero murimo gushaka afite nta n'uri hafi y'aho atuye nta n'uwo yigeze abona ati abo mbasha kubuhura nabo ni abafite imyaka za mirongo itanu mirongo itandatu ku buryo twaketse ko batwimye amakuru urumva ko byari bihabanye n'ibyatubwiye mbere ibyo ari byo byose kwabugira imfura ni umuryango uzwi eh, n'abana be barazwi ntabwo bagenda bihishe abana yego bafite barazwi ndahamya yuko niba urujeni denise ari mu muryango wa bugira imfura eh, nta kabuza azaboneka kandi azagusanga nk'umubyeyi agukunze usigaranye ndareba ngasanga ari umunota umwe usigaranye niba denise akumva kimwe n'uwamufasha akamurera akamukuza ndetse bikaba binashoboka ko yamukosheje abo bombi niba bakumva amasegonda mirongo itatu ku mfura yawe denise hanyuma ufate n'amasegonda mirongo itatu ku wamureze ugira icyo ubabwira eh, kikuri ku mutima ndari guhaye ijambo yego murakoze nasabaga uwamureze uwareze urujeni denise rwose ko yakumva akababaro umubyeyi wabyaye uwo mwana afite akaba yaca inkoni izamba akaba yakwigaragaza nkongera nkasaba urujeni denise aho ari hose niba nyumva ko nkimufite ku mutima ko mfite intimba ye rwose naramuka yumvishe iri tangazo azagerageze kunyibwira komera turacyamukunda kandi namwe muba mwakoze kwihangana udutega amatwi imana ijya ibaha umugisha urakoze ukomere muri ayo marira y'urukundo mujye muyareka ashoke niba urujeni akumva nawe eh, niba koko baramukosheje ndetse ubu ngubu akaba n'igihe cyo kwibaruka kigeze nawe ndahamya yuko azasimbagizwa n'ineza umufitiye kandi umugaragarije akazakora ibishoboka kugira ngo agusange mbonereho akanya ko gushimira abantu bamureze bamukuye aho yari ari bakamukuza bakaba bamufite nizera yuko eh, tuzamubona bidatinze Eh, ndagushimiye cyane kandi ndagukomeza nyirahabimana marie claire ukomere utegereze wizeye nugira imana imfura yawe uzayibona murakoze cyane imana ibaha umugisha
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo cyenda n'ine dr ndorimana jean damascene yari mu gisirikare cya apr cyahindutse ingabo z'u rwanda ayo ni amakuru duhabwa n'umwana we kwizera elize utuye mu karere ka gakenke umurenge wa gashenyi umudugudu wa masoro dr ndorimana akaba umuhungu wa venansiya nyirabakigana rukara yaje koherezwa kwitabara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itandatu ajya muri kongo ntiyagarutse umwana we eh, kwizera yamusize afite imyaka itatu aramusaba gutaha nabuze umubyeyi w'umupapa nabuze papa umbyara yabuze hagati y'icyenda gatandatu n'icyenda n'umunani abura yari umusirikare mu gihugu cy'u rwanda ari umusirikare wa fpr amaze kubura ariko mbere y'uko aburaho gatoya bahawe misiyo bahabwa misiyo muri congo ubwo agenda abwiye mama ngo aza- nagaruka azamure azaza kumureba ubwo kuva yagenda ntabwo twongeye kumubona nta n'uwagarutse ngo tumubone ariko nyuma aho gatoya yaje kuza ngo hari umugabo waje aza n'ubundi ndanumva kuko nari umwana mutoya ndanumva bavuga ko yaharu yaraje aza kwa muramu we wundi w'umumama agezeyo ugasanga nta muntu uriyo ubwo dutegereza kwenda natwe yazaza mu rugo tubura umuntu turamuheba burundu n'amagingo aya none se ko ari umwana ayo makuru ninde we yakubwiye ku buryo umuntu yafata nk'aho ari impamo ayo makuru umuntu wayambwiye ko ari umusirikare w'u rwanda ni mama umbyara papa wawe yitwaga nde dore imana jean damascene umaze gukura hari, hari ikintu wigeze ubona aho ngaho mu rugo nk'ibaruwa yanditseho minisiteri y'ingabo z'u rwanda ahantu handitse matirikire yese ahantu hari ikintu kiranga yuko papa wawe yari umusirikare koko hari akantu wigeze ubona mu rugo ntabwo kigeze kaboneka kubera yuko harimo mbese ntabwo umutekano wari wakabayeho cyane ku rwego ruri hejuru kakagombye kuturanga ko yari umusirikare kuko barazitwaye nta kintu twasigaranye urabona mu gihe cy'intambara nta kintu twasigaranye nta kintu umuntu yarirukankaga akarengera ubuzima bwiwe yari umusirikare kuva ryari papa wawe yinjiye mu gisirikare ubu ngubu ntabwo ari mu ntabwo ari mu gisirikare cya kera ntabwo ari mu ngabo za kera yinjiyemo ryari ntabwo nabimenya kuko nari umwana mutoya ahabwa misiyo ni hejuru y'icyenda gatanu muri mirongo icyenda na gatanu bafite imyaka ingahe nari mfite imyaka nari mfite imyaka ibiri kuko navutse muri mirongo icyenda na gatatu ntabwo ndi butekereze ko hari ikintu kibi gishobora kuba cyarabaye kuri papa wawe ariko uzi iyo umuntu yiyemeje kuba umusirikare mu nshingano z'umusirikare waba uzi ko harimo cyane cyane ni nacyo cya mbere ni ukwiyemeza gutabara igihugu igihe bibaye ngombwa no kukirwanirira kugeza n'ubwo wiyemeza kukimenera amaraso yawe wari ubizi ntabwo nari ndizi igihe papa wawe yari umusirikare akajya mu ngabo z'igihugu kizwi akiyemeza yuko icyo gihugu gishobora kumuhereza kurugerera igihe icyo ari cyo cyose akajya kurugerera akanyura iwanyu akabasezeraho akababwira ko agiye gutabara ntave ku itabaro ngo agaruke nakubwiye ko sinshaka kugira icyo ntekereza cyamubayeho ariko n'icyaba cyarabaye nk'umusirikare ntabwo cyaba gitunguranye kubera yuko mu byo yiyemeje harimo no kwemera gutabara igihugu cyawe impaka kugeza igihe wagiha amaraso yawe birumvikana ko umaze gukura mbere yo kugira ngo uze hano ku ijwi ry'amerika kugira ngo tugufashe kubona papa wawe wigeze witabaza minisiteri y'ingabo z'u rwanda ko ariyo imushinzwe kugira ngo yibaze amakuru ya papa wawe ntabwo nabikoze ahubwo nabajije mama nabajije mama ndamubwira se ntabwo ubonye ikimara kumubura nta kintu waba warakoze kugira ngo turebe tumenye niba hari izindi nzira byasaba arambwira ngo ntabwo yarabigerageje ngo nawe bakamubwira ngo ntawe bari kubona ubwo bikarangira gutyo gusa birumvikana ko iyo udasobanukiwe urasobanuza kandi kuba waje hano ku ijwi ry'amerika nicyo tubereyeho turabafasha kugira ngo tubafashe kubona abanya ariko tunabafashe gusobanukirwa inzira mwanyuramo zoroshye kugira ngo umenye amakuru y'abanyu kuri iki kibazo nakugira inama irize kwizerayo kwitabaza minisiteri y'ingabo z'igihugu y'u rwanda ukabageraho ukababwira izina rya papa wawe bazakurebera mu ifishi ku rutonde rw'abasirikare bafite barebe niba bamufite bazaba bafite amakuru ye hanyuma bazakubwira amakuru ya nyuma nta wundi waba uyafite uretse minisiteri y'ingabo z'u rwanda abo ngabo bazagufasha kandi ahamya yuko nabo bari mu bumva ijwi ry'amerika uzagende ubitabaze bazagutabara kubera ko nk'uko bimbwira na papa wawe yari nkera gutabara erize kwizera ndagushimiye cyane ko warategereje cyane kino gihe cyose kugira ngo dushobore kuganira kandi ndizera yuko ibintu bizagutunganira ndi hano igihe cyose uzankenera uzahamagare agasaro kaburaga n'ikiganiro cyanyu ntabwo nakumvise neza urababaye cyane ndakumva ndababaye rwose gusa kubera yuko buriya hari igihe cyabaye ngo mu rwanda habamo intambara ngo nyuma yaho nicyo gihe yaje ntabwo tuzi ngo yanga kugera mu rugo bakibaza hari igihe yaza ugasanga habayeho kuvuga ngo yenda harabaho kumenya uwo muntu waje n'uwo ari we nabyo byaba barabigiriyemo ubwoba kuva icyo gihe rero ntabwo yongeye kugaruka niba ataragarutse akaba akiri muri kongo aho yari yoherejwe mu butumwa icyo gihe byaba bivuga yuko atashatse kugaruka ku bwende bwe akaba ari mu bikorwa bitajyanye n'ibyo yohererejwemo n'ingabo z'u rwanda naho muri congo ijwi ry'amerika rirahagera naramuka akumvise azamenye yuko umushaka none gira icyo umubwira niba nakumva akaba akiri muri iyo misozi ya congo yo mu birunga aho yaba ari hose mubwire ijambo noneho umubwire nuko mu rwanda hameze wasanga akumvise noneho yazaza akazaza yemye habona akaza kukureba umubwira ijambo ushaka uburyo ufite ku mutima nyakize ndi umwana mutoya kwizera aranzi cyane ndi umwana mutoya arabizi kuko ngo no mu gisirikare bamwitaga dogiteri cyane yuko ndabyibuka yuko ndi umwana mutoya hari igihe nabonaga ibyuma yakoreshaga mu rugo ndibuka ndi akana gato cyane mama we aracyariho n'umukecuru zabukuru bene nyina bose bariho ntawe tuvuyemo mbese twese turahari rwose kandi turakomeye nta kibazo mu rwanda turi amahoro twifuza kumva ko twamenya ko ariho nta n'ikindi komeza wizere kandi koko witwa kwizera ndizera nanjye ko papa wawe yumvise iyo mpuruza yawe y'amahoro komera cyane murakoze mugeze neza na mwabuze imana ibaha umugisha cyane we
agasaro ka buraga
turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine umusirikare w'imyaka makumyabiri yari mu gisirikare cy'u rwanda cya kera force za rome rwandaise ari umujandarume yitwa vise ntihabakubaho intambara iteye yagiye ku rugamba hunga adasubiye iwabo mushiki we yakundaga cyane clarisse aho ishakiye yari afite imyaka umunani kuva icyo gihe kugeza ubu ntibarabonana aho ishakiye arifuza yifuza kongera kubona musaza we yayishakiye atuye mu karere ka gasabo mu murenge wa kinyinya akagari ka kagugu umudugudu wa dushenyi ndi gushakisha musaza wanjye witwa habakubaho venzi twaburanye icyenda na kane byagenze gute kugira ngo muburane bo we yari umusirikare yari umujandarume mu gisirikare cya kera urumva ntabwo yabaga mu rugo nyine intambara iraba rero turahunga nyuma nyine abantu bakajya bava muri congo bambwira ko ari hari aza no kujya twandikira amabaruwa ariko kuko nari umwana mu muryango wanderaga nibo basomaga izo baruwa nyuma rero nza kumva ngo ari muri zambiya uwampaye amakuru nyine yambwira ko ariho yari yamusize ariko yaje no gupfa uwo munara wampaye amakuru ubwo urumva nyine ngumya gutegereza ariko nkajya numva amakuru ko byanga bikunda hari umuntu wo muri famiye yacu yakure bavugana uwo muntu bavugana ninde yitwa mukeshimana foromeni aba mu rwanda ye yari ari mu rwanda ariko ubu ngubu yagiye muri zayire bakavugana ariko wowe ntimuvugane ntabwo twavuganaga kubera yuko n'ubundi nyine kwa kundi ko imiryango iba itumvikana niyo mpamvu naje no kubura ayo makuru ariko numvise ikiganiro cyanyu ku gasaro ka buraza ndavuga uko byamera kose nintanga amazina ye yose n'aho nyine twavukaga komine yacu ya mbere tuvukamo uko byitwaga nshobora kumubona mwavukaga hehe bavukaga yari komine gikoro segiteri yacu yari rukoma serire ari kayange none musaza wawe wari umujandarume muri mirongo icyenda na kane yari afite irihe peti oya yari nta peti yari yagahabwa kuko yari yinjiyemo vuba icyenda na kane ubwo afite nk'imyaka ingahe mana avuka irindwi kane ntabwo tuzi avuka irindwi kane ubwo icyenda na kane se yari afite ingahe yavuka irindwi na kane ubwo yari afite imyaka makumyabiri kuva wagira amakuru akubwira ko ashobora kuba ari muri zambiya nta yandi wongeye kumenya ntayo njya mfata afatika kuko urumva bitewe n'uko iyo miryango nyine tutumvikana ntabwo bigeze bashaka kuba bampishurira nta makuru njya mfata afatika gusa ayo nafataga yo bambwiraga yuko ahari ariko simenye ngo ari hehe yewe nza kuvuga gusa ngo nzashakisha kubera yuko nawe numvise ikiganiro cyanyu numva ko iyo umuntu ashakishije umuntu akavuga amazina ye aderesi ze uko byamera kose mugeraho mukamubona sinzi niba nababwira n'aya mama watubyaraga hari wenda kugira ngo byorohe wayambwira kubera ko aramutse ayumvise yakwimenya vuba mama utubyara yitwa mukanayisi jacqueline niko yitwaga ariko we yarapfuye naho papa wanyu ntibaziga daniel hari abandi bavandimwe mwari mufite bakiriho bakiri aho mu rwanda mu rwanda barahari ahubwo hari n'undi murumuna wacu we basa nk'aho bari kumwe ubwo sinzi nababwira uwo muri uwo murumuna wanjye bari kumwe nkababwira n'abandi bo mu rwanda uko bitwa we yitwa musabyimana fifi none se niba musabye imana fifi ari kumwe na vise ntabakubaho bakaba imwe bakaba bari muri zambia we ukaba uri mu rwanda aho ngaho ni kubera iki mutavugana iyo ntabwo tuvugana urumva bagiye icyenda na kane ngewe nkajya numva amakuru ko bariho ariko nkumva amakuru ko uwo mu- abo bantu bo muri famiye bavugana nabo bababwiye yuko twebwe mu nda ya mukanayisi nta muntu uhari kuko uzi ko imiryango nyine iba itumvikana none se fifi nawe yagiye yavuye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane Eh, bahunganye icyenda na kane kuko we yari umwana niwe nkurikira yari afite imyaka umunani
iyi gahunda urimo yo gushakisha musaza wawe kimwe na murumuna wawe bene wanyu bandi bari mu rwanda iyi gahunda barayizi barayishyigikiye barayizi cyane baranayishyigikira ahubwo bahoraga bambaza ngo ese wowe ntibaraguhamagara ngo muvugane nanjye nkahamagara uriya w'inaha mu rwanda nkamubaza ko nagusabye ko ku ijwi rya amerika wamuzanira ngo w'agasozi kaburaga bimeze bite niba koko bari muri zambiya eh, nta kabuza tuzabageraho tuzamenya aho baherereye muri zambiya ni ahantu radiyo ijwi ry'amerika igera cyane ku buryo ah, ndahamya yuko batwumva amagingo aya bakaba haba kubaho azagera bwangu akatubwira kugira ngo tubahuze ariko niba kumva niba kumva kimwe na fifi ni abantu maze imyaka ah, makumyabiri n'umunani utabona niba bakumva ni icyo ushaka kubabwira usigaranye umunota umwe uvuga icyo ukuri ku mutima ayishakiye clarisse ikindi ku mutima nshaka kubabwira ni abavandimwe nkumbuye nka musaza wanjye ubu habaho jensa niwe wari mukuru ndamukumbuye cyane cyane ko n'intambara yabaye atari ari mu rugo wenda ngo mbe naramubonye nari umwana muri bo nanjye wasigaye ndi umwana muri bo ndamukumbuye cyane yaba we yaba na murumuna wanjye ni abavandimwe nkumbuye cyane ko we na fifi wowe jensa twakundaga kumwitangwije ariko naramukundaga cyane ko yakunda kuza akambwira ati gisyo wacu avuye nyine mu gisirikare akanzaniye nk'umugati Hmm.
ni abavandimwe muri make nkumbuye cyane mbabonye sinzi napfukama nkashima imana cyane kandi namwe nkabashimira ubwitange mugira rwose urakoze cyane ukomeze wizere eh, kandi nongere ngushimire kuba warakomeje gutegereza ko igihe cyawe kigera mujye mutwihanganira dukora uko dushoboye kugira ngo ntitugire uwo turenza umurongo kugira ngo mwese dushobore kubafasha uko dushoboye ngaho rero ukomere ugire umunsi mwiza nkaba murakoze namwe imana ibaha umugisha
agasaro kaburaga
hakizimana francois amaze imyaka cumi n'umwe cumi n'umwe atabona umubyeyi we uri muri uganda hitwa na kivale ari mu karere ka nyarugenge umurenge wa nyamirambo akagari ka kivugiza umudugudu wamuhoza yarangije umuryango wanjye hashize imyaka cumi n'umwe tuburanye bari muri uganda muri nakivari mu mu mu mu karitsiye yitwa juru kuko hari ikigo cyitwa juru primary school aho niho nigiyemo muri nakivari aho ngaho wageze muri kampu ihari uvuye nakivari nyirizina u- uza nk'uza ahantu by'ikabengo hari ahantu hari isantere nyine ho ikigo cyitwa kaminu yani primary school wageze ukabaza umukecuru witwa neza saverina beatrice aho ngaho ugeze muri ako gakaritsiye ukakabaza abantu wamubona none se hakizimana ko numva uzi aho umukecuru wawe ari kubera icyo ugomba kunyura ku ijwi rya amerika kugira ngo umushakishe impamvu nabikoze na- na- nabonaga nyine nta bundi buryo kubera ko bira- biragoye cyane kugira ngo ujye muri uganda byabaye mu- nakeneye kujya muri ya minsi urazi ko hari ikibazo cy'ukuntu uganda n'u rwanda bitaribanye neza ubwo noneho kubera ko eric yageze gukora ikiganiro nani yageze gukora ikinyamakuru hepfo ku rukiko mba mari naramubonye rero ndabimusaba aranyemerera arambwira ngo bizakunda arambwira ngo ubufasha muzabuha umpaye n'akanya ko gusobanura ko hano dufasha cyane abantu batazi aho ababo baherereye birumvikana ko wowe utabashije kujya muri uganda kugira ngo usure umubyeyi wawe kubera impamvu zumvikana ariko ahari urahazi urifuza gusa kumenya ko ameze neza uvuze neza cyane rwose icyo nifuza ni ukongera kuvugana nawe kuko hashize igihe kinini twaraburanye niyo mpamvu nakoresheje ijwi rya amerika humura abantu beza njya mbakurikirana ijana ku ijana buri buri gihe mba- ijwi rya amerika mba rikurikira umaze imyaka cumi n'umwe utavugana na mama wawe cyane rwose ariko se ashira imyaka ingana ityo umupaka hagati y'u rwanda na uganda ufunze mbere yaho mu myaka itatu uh, ishize niki cyakuburije kunyaruka ngo ujye kureba umukecuru icyo gihe ngera mu rwanda nari mvuye muri uganda kandi mu rwanda havuye kera ndi umwana nari narasobanukirwa neza uburyo ki ishobora gusubira muri uganda niyo mpamvu bitigeze bikunda nta bandi bana ari kumwe nabo bamufasha ya barahari hariho bita fayide defonsi wilson mandela sara n'akandi karumuna kacu gashiki kacu twitaga dada gatoya cyane nasize bari kumwe nabo no mu rwanda hari- hari imiryango yawe utazi aho iherereye Eh, n'abavandimwe ba mama bose reka tubanze dusubize ikibazo kimwe ndumva eh, icyo kujya muri uganda kiroroshye nagira ngo nguhe amakuru nimba utari uyafite nagira ngo nyaguhe ni uko iyo hari impamvu igaragara umunyarwanda wese ushaka kujya muri uganda akaba afite impamvu igaragara nk'iyo wavuga uti maze imyaka ingana gutya ntashoboye kujya gusura mama arakuze ndashaka kugenda nkamubona icyo gihe uragenda ukegera minisiteri y'ububanyi n'amahanga ikaguha urupapuro witwaza ukanyura ku mupaka ukarwerekana bakakureka ugasohoka mu gihugu ukinjira muri uganda hanyuma ugakora ikikujyanye warangiza ukagaruka mu rwanda ibyo ngibyo byagushobokera Eh, ibi ngibi byo byashobokera bibaye bikunze ubu ngubu ariko ntabwo ndabona ubushobozi bwo kujyayo kubera ko turi muri kirizi ya covid icyo gihe ubushobozi nibuboneka wazabigenza gutyo hagati aho eh, ndahamya ko n'umupaka ushobora kuzaba warafunguye ku buryo ubu usesuye noneho ukabasha kujyayo hakizimana ndakwifuriza eh, kuzagira urugendo rwiza nujya kureba mama wawe nongere ngushimire yuko witabaje ijwi rya amerika kugira ngo eh, tugufashe niba mama wawe aho ari inakivale akumva ni iki ushaka kumubwira usigaranye amasegonda mirongo itatu mubwira ikintu ushaka kumubwira ndetse usuhuze n'abavandimwe bawe bari muri uganda mama wanjye rwose ndamukum- ndamukunda njya ngira igihe nkamukumbura mbonye uburyo namubona namubera cyane barumuna banjye ndabakumbura ababyara banjye ndabakumbura imana imfashe nkongera kubabona nashima imana ngaho ukomere ugire amahoro murakoze cyane imana ishimwe murakoze cyane ku bisanzwe nesi njya mbakurikirana cyane ndabakunda cyane ari i kigali turabakunda cyane rwose Oh, ni byiza cyane natwe biradushimisha ubu tumenya yuko mudukunda mukamenya yuko radiyo ijwi ry'amerika ari radiyo yanyu mukomeze mugire amahoro nawe imana ibahe umugisha
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga hashize imyaka ah, irenga mirongo itandatu turi mu gihe cya gikoronize umunyarwandakazi yakundanye n'umuzungu w'umubirigi wakoraga mu igaraje irw'inkwavu turi mu burasirazuba bw'u rwanda babyaranye umwana ariko nk'uko byakorwaga kenshi abo bana bitaga ibyotara bamburwaga ababyeyi bakoherezwa kurererwa mu Bubiligi nyina aracyariho yitwa Esther Bazubagira mu kiganiro atwajwe ijambo na Rachel Karangwa uri mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Rukiri ya mbere umudugudu wa Gashyitsi ni umukecuru witwa esita bazubagira ariko aba mu ntara y'uburasirazuba akaba aba mu karere ka kayonza kera kari kabarondo akaba atuye mu mu murenge wa ruramira ariko kera bitwaga umurenge wa nkamba hanyuma rero uwo muda- uwo mukecuru yashatse umu- umugabo w'umuzungu mu gihe cya gikoroni bakoraga irw'inkwavu mu- mu myaka ya za mirongo igihumbi magana cyenda mirongo itandatu Abya- abyarana umwana w'umuhungu hanyuma ngo baku- umu- umuzungu yakoraga mu igaraje ry'i- rya rw'inkwavu hanyuma rero umuzungu yaje guta uwo mu- uwo mu- ubwo yari akiri umukobwa uwo mukecuru atwara umwana umwana amaze umwaka umwe gusa Hmm.
Ara- aragenda aramubura akomeza gushakisha kugeza nyine kuri ubu ngubu ntabwo aramubona ariko noneho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu hari abantu baraje baramubwira bati umwana wawe ariho yaranabyaye afite abana babiri arashaka kukubona bamubwira gutyo batugasaza kurebe mu minsi mikeya umukecuru arategereza arabura noneho agenda gusaba ubufasha wenda ngewe impamvu ndi kubivuga wambaza uti kuri kigali kuko ubariza uwo muntu twe dukomoka iburasirazuba duke yaraturanye ko wasogokuru ni umukecuru tuzi ku buryo busobanutse nyine ndabyumva kandi nkunda kubishishikariza abantu hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga nicyo kibereyeho ni ugufasha abantu gufashanya ufata amakuru akayaha undi cyane cyane abo ngabo bakuze mwebwe mukiri batoya ukabafasha kugira ngo batugereho tubafashe kubona abantu babo igikorwa rero ukora kiri rwose muri gahunda dufite turagisangiye kandi ndakigushimiye niba amakuru uyafite nkaba nshobora kukubaza ibibazo ukansubiza nk'ubu abo bantu baje mu rwanda bakamubwira ko umwana baza kumusura urabazi ni bande umukecuru yatubwiye ko hari ababikira baje bakaza kumubwira bamubwa mu burasirazuba bakaza kumubwira ko umwana we ariho hanyuma ngo hari n'abazungu baje kumusura baje kumusura harimo umuntu wentera perezida urumva uwo mukecuru ntabwo azi igifaransa nibo bamuhaye ayo makuru none se abo bamuzungu bamusuye bitwa bande hari agapapuro basize ngo bavuge bati twebwe turi kanaka dore icyo dupfana n'uyu muntu baje kumureba ari bantu ki ni abakwe be ni abacuti y'umwana we ni bande ntabwo bamusigiye amazina bambwiye ngo ari inshuti z'umwana we none se bigeze bamubwira izina ry'umwana we uko yitwa amagingo aya yarabimbwiye byandika ku rupapuro mvuga yarambwiye ko umwana we yitwa hene ashobora kuba atuye iriyeje yarambwiye ko umugabo yitwaga franco franco irindi singibuka harakora arabyanditse hari inkuru nanditseho noneho reba neza aho wabyanditse kugira ngo umpe amakuru yuzuye fata akanya uyashake hanyuma dukomeze mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga turaganira na madamu rashidi karangwa utwaje ijambo madamu esiteri bazubagira wabyaranye n'umuzungu mu myaka za mirongo itandatu akaba akeka ko umwana babyaranye ari mu mujyi wa liyeje mu birigi mu kanya twari duhagaritse kugira ngo rasheli karangwa ajye gushaka andi makuru madamu rasheli ni iki kindi wabonye na yahe makuru yandi wabonye wabwiwe na esiteri bazubagira hari undi mugabo uwo mukecuru avuga yego nawe yavuze ku mugabo w'umuzungu n'umugore w'umunyarwandakazi witwa jean pierre utuye iriyeje niwe yari yizeyeho amakuru y'umwana we ariko nawe yaje kumubura nyina wa jean pierre we akomoka mu kahe karere k'u rwanda aho n'ubundi burasirazuba karere kahoze ari aka kabarondo umurenge wa nkamba waba wibuka izina rya nyina wa jean pierre yari ariguhaye yitwa peruse ni umukecuru wita peruse abanyarwanda bari mu bubirigi bumva ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga mukaba muzi uwo mukecuru witwa peruse wabyaye umuhungu witwa jean pierre nawe akaba ashobora kuba azi rene wabyawe na esiteri bazubagira bose barakuze ni abantu bavutse mu myaka za mirongo itandatu batuye mu mujyi wa liyeje niba hari uzi uwitwa rene abodi agera hano ku ijwi ry'amerika kugira ngo tumufashe guhura na nyina bamaze imyaka hafi mirongo itandatu batabonana yitwa esiteri bazubagira ari mu rwanda nawe rasheli karangwa ngushimire cyane ko wafashije uwo mubyeyi kugera hano ku ijwi ry'amerika kugira ngo tumufashe gushaka umwana we ngaho ukomere ndakwifuriza amahoro y'imana namwe murakoze cyane imana ibaha umugisha bakomeze kubashyigikira muri gahunda nziza yo guhuza abantu babuze ababo
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
kera mu kinyarwanda umugore yavaga mu rugo yashatsemo bikitwa ko yahukanye akajya iwabo akazahakurwa n'umugabo we aje kumucyura bamaze kugira ibyo bumvikanaho hashize imyaka itandatu uwitwa musabuwera mukasine merine asize umugabo we toma gatabazi akaya ndirimbo ngo mariya ajya kugenda ntiyansezeyeho tuma gatabazi atuye mu karere ka rwamagana akagari ka nyagasenyi umurenge wa kigabiro umudugudu wa rusave akumbuye uwo bashakanye n'abana be batatu tuma gatabazi ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane murakoze none umufasha wawe musabuwera mukasine emerina ajya kugenda yagusezeyeho oya ntabwo yigeze nsezeraho atunguwe ahubwo no kumva ko ashakisha gukora akazi yakoraga hanyuma abakuru twumvise nuko yashoboraga kuba ngo yaramaze nk'icyumweru atakageraho ni amakuru kumva nyuma hari umuntu wagiye kureba ahantu yabaga hanyuma asanga adahari nagize amatsiko rero kujya kureba kuko abana bari bamaze iminsi ibiri bavuye iwanjye hanyuma tugeze aho yari ari ni ukuvuga ku nzu yacu aho yari hanyuma umuntu wari uhacumbitse atubwira ko bamaze iminsi nk'itatu bahavuye aho bari bagiye rero ntabwo twongeye kumenya kuba icyo gihe mbese ntabwo twigeze kumenya irengero ryabo kugeza n'uyu munsi imyaka ibaye hafi itandatu niba waragerageje gushakisha gutohoza na yahe makuru ufite y'aho baba baragiye bari mu rwanda bari hanze y'igihugu bari he nihutiye kujya kuri icyo gihe hakiri urwego rw'igihugu rwitwa cid nihutira kujyayo gutanga ikirego cy'uko twabuze abantu hanyuma gukurikirana mu ikurikirana baje gusanga baje kwandikira imigirasiyo ni amakuru bampaye ndetse bamuha n'urwandiko imigirasiyo yaje kubasubiza ibabwira yuko nta hantu babona uwo muntu yaba yarasohokeye mu gihugu hanyuma ariko bababwira yuko itariki hari hashize nk'icyumweru yaranyuze ku ntuza kuri boda ya gatuna avuga yuko aturutse nayirobi yarinjiraga yinjira mu gihugu avuye ngo nayirobi ariko kongera gusohoka nta kindi kimenyetso kigeze kigaragarira muri migirasiyo none se ko byagaragaye ko yinjiye byigeze bigaragara ko yasohotse na mbere y'uko yinjira mbere y'uko yinjira ngira ngo ibimenyetso byo byariho kuko asohoka nta bundi busobanuro burenze ubwo nari mfite gusa nuko yari amaze njye n'ayo makuru nari nyafite y'uko ajya Nairobi ndetse hari n'ubutumwa yigeze kunyoherereza abunyoherereza bunyuze ku muntu yari atumye ni utuntu yari yoherereje abana ko twari kumwe hanyuma uwo muntu arampamagara ariko naje gutakaza kontakiti ngo nigeze nzigumana byari bisanzwe bizwi ajya ajya Nairobi amaze kujyaho nka gatatu kuba yarasanzwe ajya Nairobi bituma utekereza udashidikanya ko ashobora kuba ariho ari nta makuru mfite mu by'ukuri gusa nuko byagaragaye yuko atari mu gihugu ari ku ruhande rwanjye ari no ku rw'umuryango we nayo mfite amakuru yuko nabo ntacyo babiziho ntacyo nta makuru bazi afite nako nta makuru ye bafite nyuma yaho ahubwo polisi nyine imaze kungaragariza yuko ari kuri telefone na MTN bigaragara yuko umurongo yakoreshaga atari akiwukoresha biza kugaragara yuko atakiri mu gihugu kuko u Rwanda ni igihugu gitoya ntabwo wavuga ko umuntu yabuze ngo bimare ibyumweru bibiri bimare ukwezi abantu bataho umuntu aherereye si n'umwe gusa kuko yari kumwe n'abana batatu abana twari dufitanye abana batatu b'abahungu rero byagaragaye yuko atari mu gihugu ariko tubura ikindi kintu dukora maze no kwitabaza nyine cid imaze kugaragaza yuko umuntu batazi ahantu ari nabaye aho ngaho nyine ndatuza reka nkubaze ikibazo wasanga n'iyo cid yarigeze kukubaza ninde yabaga agiye kureba ninde bagendanaga n'icyo yabaga agiye gukorayo mu by'ukuri nta makuru mfite ahagije y'ibintu byamujyanagayo gusa ni uko twari tumaze igihe kitari gitoya dusa naho tutakiri kumwe ariko asa naho hari ibyo ashaka Nairobi ubanza ngo hari foromasiyo naje kubyumvana abantu yuko ashobora kuba hari amahugurwa yakoreraga yuko akazi yakoraga agakorera umushinga w'abanyamerika witwa izipafu ushinzwe gukurikirana ababyeyi bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida kugira ngo babyare batanduje abana uwo mushinga naho uri guhindura uri kuvugurura imikorere baje kugira ngo basezerera nawe yarimo nyuma ariko amakuru numvise ni uko bashobora kuba baremereye abo bari basezerewe kugira amahugurwa hanyuma bakazabishyura yuko hari ibintu nakose no gutekereza numvise yuko hari foromasiyo yakoreraga Nairobi nyuma ariko ntabwo byaje gutinda nibwo nanone twongeye kubona kumubona mu gihugu kuva wamenya ko ari Nairobi nta yandi makuru wongeye kumenya muri ubwo bushakashatsi bwawe akuganisha ku makuru yaba avuga ko atakiri Nairobi naho ashobora kuba yaraganye aracyari Nairobi cyangwa se yarahasohotse amakuru ufite ya nyuma ni ayahe agusumira ni ayahe naje kumenya yuko nyuma y'aho tumuburiye n'abana na twavuze ikindi kintu dukora mu by'ukuri ari njyewe n'umuryango we n'abafite amakuru y'uko nabo ntacyo babiziho nyuma noneho nyuma y'imyaka igera nko muri ine nibwo naje umuntu ambwira amakuru nawe yuko yahawe n'umuntu wari Nairobi amubwira ko yo koko mu kwezi kwa kane muri bibiri cumi na gatandatu nyuma ngo acumbika ahantu ariko ngo yigengesera yuko hari uwamenya yuko ariho aherereye kuko ngo yatinyaga yuko ngo namenya ahantu ari nkaba nakurikirana abana nyuma noneho ngo akabaho yihishe bikavugwa rero ko yari acumbitse acumbitse n'abantu bo mu itorero batista ariko basa naho barasohotsemo abo bita abatampera abo batampera rero ngo nibo bari bamucunze ariko amakuru akavuga ko yari afite gahunda yo kutaguma aho ngaho Nairobi ngo yari afite yo kwerekeza mu birwa bya mayote niba ari muri ibyo birwa bya mayote niba ari n'ahandi yarakomeje akagenda afite urugendo rufite aho rumuganisha niba kumva usigaranye amasegonda mirongo itatu n'abiri gatabazi ni icyo ushaka kubwira umugore wawe n'abana bawe bari kumwe icyo mbabwira ni urukundo mbakunda kandi mbifuriza ishya n'ihirwe batumenyeshe ko bariho kandi duhumure guhumurizwa nabo kuko kuba aho ngaho tutazi ibyabo ni ibintu bitubabaje ni ibintu bidupfuka umutima batubabarire rwose babaye bakiriho badufashe tumenye yuko bariho kandi kugaruka byaba ari amahire kuri twebwe twabyishimira cyane gatabazi urakoze nawe nizere ko umudamu wawe akumva ndagushimiye kandi nkwifurije kuba warizeye ijwi ry'amerika igihe mu rwanda hadukaga intambara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda abaturage bari batuye mu makomine ya muvumba yo mu mutara yabereyemo imirwano ikomeye barahunze abandi barapfa abana basigara bupfubyi abagira neza barabagoboka nk'umuryango w'ababikira b'abakarikwita bafashaga imfubyi kubona ababyeyi bazirera bakazikuza nguko uko jisilene nyirarukundo yatandukanye na musaza we ari nitwe apolo washakiwe ababyeyi mu bubirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda pite washakiwe ababyeyi mu bubirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu kugeza ubu ntibarabonana kubaho ufite umuvandimwe uzi ko ariho nawe azi ko uriho mukabaho mutabonana biri mu nkuru ibabaje ya nyirarukundo jisirene uri mu karere ka gicumbi mu kagari ka kamutora umudugudu wa kamutora mu gihe cy'intambara twabuze ababyeyi dusigara turi abana babiri uwo nguwo nashaka gushakisha uba hanze y'igihugu dusigara turerwa no mu yindi miryango baradufata turangije kubura ababyeyi ndangije kuba mukuru njya gushakisha uwo mwana kuko baduhaga amakuru ngo yafashwe n'ababikira bakarikuta ingarama bakajya batubwira ngo marume ngo niwe wamutanze mbajije amakuru uwo marume aho yaba ari barambwira ngo marume ngo yaba yarapfuye ngo cyangwa yaragiye mu bugande noneho ndangije nshakisha udukuru nandika kuri aderese njya mu babikira ingarama bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kabiri ngiye mu babikira ingarama baramfasha bareba mu bana bafashe mu nkambi ingarama barambwira ngo nzane imyirondoro y'ababyeyi bacu ndayizana nyizanye nibwo manseri yabishatse mu bitabo byabo arambwira ngo uwo mwana arimo amadirese y'aho aherereye nuko tuza kumwandikira ibaruwa igerayo igezeyo baraduhamagara bampamagaye turavugana bambwira ko umwana ari aho barambwira ngo nyuma bazamuzana aze kudusura bavuze ngo aze kudusura turategereza ko bazongera kuduhamagara ya nimero baduhamagaje nicemo ariko aderese yabo bari baduhaye yose nari nyifite kuko amverope byagaragara ko yagezeyo twe twabandikira ntibadusubize none se uwo musaza wawe yitwa nde yitwaga ari nitwe apolo ubu se yitwa nde ubu bamwise jenese oreriye ngo yaje kubatizwa bamwita benedicto ari nitwe benedicto none se ko numva umpaye amazina menshi turafata yahi tureka yahi niyo abamanseri barebye mu myirondoro bafite baba ariyo baduha nuko natwe turayandika papa yitwaga mpozayo mama yitwaga kanyagara amakuru ufite y'igihe yaba yaragereye mu bubirigi na yahi icyenda na gatatu nibwo yageze muri belgique niyo tariki bamwadoguse mirongo icyenda na gatatu ya mbere z'ukwa kane igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ambelgique mbese kuki bamujyanye wowe bakagusiga ngewe yarankurikiraga uwo ni musaza wanjye yarankurikiraga twese turi abana mama yaratubyaye aducutayo tukiri dutoya ubwo rero umumama wakoraga muri umuntu uza muri santere nutirisiyoneri niwe umbwira ati wewe wari urimo gakuru nawe niwe waje kumfata ari inkuma atarashaka arampeka anjyana iwabo arandera uwo mumanseri abamanseri b'abakarikuta nabo bakuriraga aho ngaho ingarama bajyana uwo nguwo umusaza wanjye mutoya nuko nyuma nibwo namenye tubwo amakuru nyafite ko ari abo bamanseri bamujyanye ubwo ndaje guca akenge reka njye kubabaza amakuru wenda niba yarapfuye batubwira ko yapfuye niba ariho ati wenda nabwo twashobora kumenya amakuru ko yaba ariho ko twabyakirize kuba twarasigaye turi bakeya nuko mbifata gutyo Giseline Nyihira Rukundo ngushingiye cyane kuba ugifite ubushake bwo gushaka musaza wawe ari nitwe Apollo Benedict ushobora kuba ari mu birigi mu mujyi wa Charny Erge cyangwa se yarahinduye dore hashize imyaka myinshi cyo nakubwira nuko abana benshi bajyanywe mu birigi muri myaka za mirongo cyenda na gatatu benshi benshi muri bo imana yarabaragiye ndizera rero yuko na musaza wawe tuzagira amahirwe yo kumubona tukabahuza nongere ngushimire cyane kuba wizeye ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga gira amahoro yego yego urakoze kandi nawe imana bakomeze ibahe umugisha
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye abatuye ku kirwa cya maheba wabazi marie edite mbuhawe nayo yatwandikira abari muri zambia mukaba muzi vise ntihaba kubaho mu duhamagare abari liyeje mu birigi akarugamba sipuriyani nyakwigendera indege zo mu kirere zihagarare mushake akanigi ka esiteri bazubagira yitwa rene abudi ndetse na arinite mutwe ushobora kuba yitwa Aurelien Benedicte kimwe n'abatuye mu Bufaransa mubwire Denise Uruje niko mama we amukumbuye sinabarondora mwese ariko mbafite ku mutima mukomeze mwizere mwumva agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana